Hii ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere tariki mirongo itatu y'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na Frederic Nkurikije nzi ko muba murigira mubona ahantu bafashe umuntu ku nguvu muri kubera ari mu mugambwe utari ku butegetsi ngo abantu bahunguka cyane cyane abahungu bavuye muri tanzania ngo baca babategera bagaca babaka ivyo bafise byose ivyo bintu nukuri jewe nibaza ko ari agahomerabona
uyo ni Sixte Vinyi ni muraba rongoye mu rwi w'igihugu wigenga ujeje w'abatekazi na muntu mu Burundi CNIDH avuga ko batemera ivyo mu rwi wa ONU utohoza agatekazi na muntu uvuga ko Burundi inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye igikorwa cyo kurwanya ihohoterwa ishingiye ku gitsina mu Rwanda hamwe n'inkuru yerekeye ibikorwa byo gutohoza izaha byagizwe perezida wa Leta Zunze Amerika byatangujwe n'umukuru w'inama nshingamateka muri Amerika Nancy Pelosi turaziga kwa kumukanya kari imbere umurwi w'igihugu ujejwe hagati y'akazi na muntu mu burundi cnidh uranegura ingingo ya onu yo kongereza ikiringo c'abahinga batatu bajejwe gukora amatohoza kw'ihonyabwoko kw'ihonyangwa ry'agati y'akazi na muntu mu burundi cndih ubona ko umurwi w'abahinga ba ONU bariko bakorera ku nyoma ukavuga ko ingingo ca ikiringo cabo cari gikwiye kurangira kuko batarahonyuza ikirenge mu gihugu bariko barakora ko amatohoza ONU yoyo ibona ko ibikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu bibandanya kwibonekeza n'inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru umunyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda
hari mu mpera z'indwi heze aho akanama k'ishema mpuzamakungu oni kajejwe agateka kazina muntu kafata ingingo yo kongereza ikiringo c'abahinga ba oni batatu bariko bakora amatohoza ku Burundi abo bahinga bagize umugwi uri gukora amatohoza ku vyerekeye ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH Commission Nationale Indépendante de Droits de l'Homme uranegura iyo ngingo CNIDH ufatira ku maraporo abo bahinga ba ONI bakora muri raporo iheruka uwo mugwi wa ONI urongowe n'umunya Senegal Doudou Diène wemeje ko akiri ibimenyetso bikomeye by'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ubwicanyi uguhohotera no kunyuruza abantu gufungira abantu busa n'ibindi Sixte Vinyine Muraba arongoye CNIDH abona ko bimwe mu biri muri ayo maraporo atari ukuri amahinyu ya mbere na yuko ingene umugwi washizweho washizweho hatabanje ko kumvikana hanyuma ica kabiri ingene bakoze biratwengeje ku bantu twagize ubushakashatsi hariho uburyo umuntu agira amatohoza cyangwa agira ivyigwa bose ko babigenjeje ntibigeze baraba abegwa n'ivyo bibazo vy'uburundi ikindi ca gatatu uri kurasoma usanga hari ibintu bavuga ukiyumvira ko vyoba mu burundi canke ukabura vy'ukuri mu burundi hari igihe haraba ibintu bijya byo gufata ku nguvu bijyaniranye abantu bose ni mu gifaransa niho bavuga ngo de violence systematique cenjejwe agateka kazina muntu mugabo ico kintu bibaza kutana hamwe kiraba sinzi ko muba murigira mubona ahantu bafashe umuntu ku nguvu ngo ni kubera ari mu mugambwe utari ku butegetsi ngo abantu bahunguka cyane cyane abahungu bavuye muri Tanzania ngo baca babategera bagaca babaka ivyo bafise vyose ivyo bintu no kuri nibaza ko aragahomera bune ibindi abahinga ba ONU bavuga mu maraporo yabo nuko mu gihe hegereje amatora hibonekeza ukutehanganiranira mu vya politike ko abanywanyi b'imigambi itavuga rumwe na leta baburabuzwa cane cane abo mu mugambi SNL urongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Agathon Rwasa aho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH ntubyakana yamara wemeza ko iyo bibaye hatogwa umuti iyo bishitse hakoneye ko tuca dushiraho ubutungane buca bujaho ukaraba yuko uwagiriwe n'ikosa agahanwa ivyo rero biramaze kuba nico gituma abantu bose bagize ivyo bintu vyo kutihananira aho vyashoboye kumenyekana barahanwa twebwe ico dusaba ni uko umwene gihugu wese ahari bamufata co kimwe bataravye umugambwe ariwo umuntu wese wese ahanirwe icyaha ciwe hanyuma ivyo bintu vyo gufatira hamwe ni ukuri ni ukuri tubihagarike hanyuma dutahure ko dutegereza kubana uko bigenda kose ikindi turiko turagira ni uguhamagara ayo makungu kugira ngo batahure ko agateka kazina muntu nta mabariyeri gafise twebwe tubahamagara ko boza tugakorana jewe nkazoba nzi ko komisiyo ahire iriko yuzuriza abarundi abenegihugu bose aho bari nzonezerwa mu kiganiro giheruka c'abavugizi b'inzego za leta Jean Claude Karegwa ndenzako umuvugizi w'umukuru w'igihugu yavuze ko umukuru w'igihugu yamutumye kubwira abarundi ko amaraporo nk'aya adakwiye gusamaza abantu umukuru w'igihugu arahumuriza akongera akaremesha abenegihugu ngo ntibahungabanywe kandi ntibasamazwe n'ivyegeranyo bishikirizwa n'imigwi itandukanye yo hakurya no hakuno isangiye ihangiro ryo kwambika ibara uburundi n'indongozi zabwo abenegihugu basabwe kubandanya babumbatira amahoro n'umutekano baje ku mirimo atankomanzi bame bibuka ko uwugutuka atagutorera ko umuvumo utabuze umuvumo ukunaga kandi ko agati gateretswe n'imana kadahenurwa n'umuyaga Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umugwi w'abahinga bawone ushizweho umaze gusohora raporo zitatu ubu wongewe ikiringo c'umwaka umwe mu ntango z'uku kwezi uwo mugwi wabwiye ijwi ry'Amerika ko umaze kugira urutonde rw'abakekwa ko ibyaha bitandukanye abo bahinga batatu bamenyesha ko urwo rutonde ruzohabwa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI isanzwe iriko irakora amatohoza yayo ku Burundi Pierre Claver n'inkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
urakoze Claver mu Rwanda naho ubushinjacaha bw'igihugu busaba inzego zose kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina kuko iki kibazo kimaze kuba ikiza mu Rwanda buvuga ko hatagize igikorwa abana b'abakobwa bashobora guhura n'ingaruka zikomeye zo gushurashuzwa bakiri bato ni inkuru ya Asunta Kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda mu nama yateguwe n'abagize ihuriro ry'abanyarwandakazi bari mu nteko ishinga amategeko ku kibazo kijyanye no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana yahuje urwego rw'ubugenzacyaha bw'igihugu RIB polisi y'igihugu ndetse n'urwego rw'ubushinjacyaha hagaragajwe ikibazo gikomeye cy'imibare y'abana b'abakobwa basambanywa yiyongera umunsi ku munsi imibare yatanzwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha igaragaza ko iki kibazo cyo gusambanya abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka cumi n'umunani gimaze gufata indi ntera RIB isobanura ko mu mezi umunani y'uyu mwaka imaze kwakira ibirego by'abana basambanye basambanijwe bisaga ibihumbi bitatu magana atanu ariko abana b'abakobwa batewe inda bo imibare yaturutse muri minisiteri y'ubuvuzi cyane cyane igenda ikurwa mu mavuriro ya leta igaragaza ko abatewe inda bamaze kurenga ibihumbi cumi na bitanu madamu isabelle karihangabo umunyamabanga mukuru wungirije wa rib avuga ko nubwo iki cyaha gifata indi ntera bagifite ingorane zo kugikurikirana iri hishira rya mbere rituruka kuri abo bana ubwabo abo bana kenshi bibwira yuko bari mu rukundo n'ababahohotera hari n'aho dusanga ubuyobozi bumwe na bumwe bw'ibanze nabwo bufatanya n'abakoze ibyo byaha mu kubahishira ahandi nanone tubisanga ni uko n'ubundi ababikoze batera ubwoba abo bana cyangwa ababyeyi babo kubera yuko iyo umwana yatewe inda ubu noneho hapimwa dna test ise w'umwana akamenyekana ari nawe uba yarasambanyije uwo mwana hatangiye no kuboneka indi mbogamizi y'uko abo bagabo barimo guca inyuma bakareba uko bajya kwicisha abo bana batarajya gupimishwa ikibazo kimaze kuvugwa inshuro nyinshi n'inzego zinyuranye ariko aho gucika kirarushaho kwiyongera ubushinjacyaha bw'igihugu bugasaba ko iki kibazo cyaba icy'igihugu aho gukomeza kurebwa n'urwego rumwe tete marius ni umugenzuzi mukuru w'urwego rw'ubushinjacyaha mu rwanda abanyarwanda ntabwo barumva neza uburemere bw'icyaha cyo gusambanya abana iyi myumvire mu by'ukuri ikwiye guhinduka ikintu cyitwa gusambanya kigafatwa nk'ishyano twese tugahaguruka tukakirwanya turacyafite ikibazo cy'ibimenyetso iyo ugiye kureba ibimenyetso usanga bitakara bigendeye ku kubera ko abantu batazi uburyo bakwitwara mu gihe habaye iki cyaha ugasanga umwana bamufashe we ubwe ahise yihutira koga ibimenyetso bikaba biratakaye cyangwa se n'umubyeyi mbere yo kumujyana kuri rib cyangwa ahandi agomba kujya akabanza akamukarabya turacyafite ikibazo cyo kugera habereye ibyaha hahandi mu by'ukuri tuba dukwiye kujya niba ari ku mashuka amashuka tukayafatira niba ari ibirago iki kirago tukagifata niba ari imyenda ibintu byose by'ahabereye icyaha turacyafite iki kibazo ntabwo abantu barumva neza ko abana badakwiye kujya ah, mu mirimo imwe n'imwe bari bonyine abadepite nabo bunze mu byo abashinzwe gukurikirana ibi byaha basaba inzego zishinzwe guhana abasambanya abana ko abafatirwa muri ibi bihano bakwiye guhanwa by'intangarugero ikibazo cyo guhotora abana cyangwa n'abantu bakuru gikwiye kuba ikibazo cya sitete ntabwo ari ikibazo cy'umuntu cyangwa se cy'abantu runaka bakwiye kuba bakira na bonyine gusa ikibazo gikomeye cyane twese kiratwugarije icya mbere dushaka kuvuga ko mu guhana iki cyaha umunani ni ikibazo ikibazo cya sitete ntabwo umuntu murekura murekura kubera ko ikibazo cyabuze uwo munsi ahubwo ushobora kuba kuba umufite nawe ugafasha kugira ngo ikibazo cyo kiboneke ku bwanjye bugomba mu guhana harimo ikibazo abantu barabarekura gushaka ibimenyetso biri mu nshingano z'umugenzacyaha umushinjacyaha ndetse n'umucamanza ariko icyatugaragariye mu biganiro byatanzwe ni uko ikibazo cy'ibimenyetso kitari kitarabonerwa igisubizo kuko mu- mu bintu wenda bishobora gutuma ibintu bita- bitanakemuka no kudahana wenda uko bikwiye ngo hari abatoroka hari aba- ibimenyetso bibura ngo bakabarekura kandi ngira ngo n'umunyarwanda yabivuze ngo kudakubita imbwa byorora imisega umuntu ukoze ku mwana no kumureba nabi byonyine nta nubwo ari no kumusambanya akwiye kuba abanza agatekereza kabiri gatatu ku buryo yumva ko na rya jisho rishobora kuvamo cyangwa niba ari n'akaboko kamukozeho kari bucike kugeza ubu nta muti uraboneka wo kurangiza iki kibazo kandi abana baterwa inda n'abasambanywa bakiri bato bo bakomeje kugaragaza ingaruka z'inkurikizi y'ibyo baba bakorewe zirimo izo ko bamwe batakaza amashuri uburwayi baterwa n'uko basambanyijwe bakiri bato kubyara abo badashoboye kurera no kuba hari abirukanwa mu miryango bakaba inzererezi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze asumta rikadu ku bitendera muri amerika naho aho ibikorwa byatangujwe n'umukuru w'inama nshingamateka muri amerika nancy pelosi byo gutohoza ibyaha perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yagirizwa bishobora gutuma abanyamerika bahurikiye mu migambwe mikuru uko ari ibiri bashwa badukana n'iyonka mu matora ategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri iyi nkuru yanditswe n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika jim malone tugiye kwishikirizwa na mugenzi wacu claude ganza munyamagana
Perezidante w'inteko ishinga amategeko ya Amerika ukomoka mu ishyaka ry'abademokarate Nancy Pelosi yafashe icyemezo cyo gutangiza iperereza ku byaha Perezida Donald Trump akekwaho ibyaha byatuma aregwa kaburana byamuhamaga kurwa ku butegetsi cyarushijeho kugira inzitane inzira ya Perezida Trump yo kongera kwiyamamariza manda ya kabiri mu matora ateganyijwe umwaka utaha ibitekerezo byakusanyijwe ku matora ari imbere byerekanye ko Perezida Trump afite amahirwe make yo kwegukana intsinzi muri manda itaha ugereranyije n'amahirwe abahabwa abandi baperezida bakiri ku butegetsi wahabwa icyizere kiri munsi ya mirongo ine ku ijana Trump icyizere cye gishingiye ku bukungu buhagaze neza n'abazamushyigikira ngo abashe kuganza abademokarate bashobora kuzamwima amajwi ku bwinshi bakamutesha indi manda cyakora kuba mu minsi ishize harabonetse ibimenyetso bica amarenga y'uko ubukungu bushobora gusubira inyuma nabyo byashyize igihu ku mahirwe ya perezida Trump yo kongera gutorwa inkuruzi yo gushaka kweguza perezida Trump ari nayo nzitizi nshya afite muri politiki ishingiye ku makuru yatahuwe ku wa gatatu w'iki cyumweru perezida Trump asaba mugenzi we wa Ukraine gukora iperereza kuri Hunter Biden umuhungu wa Joe Biden bitegura guhangana na perezida Trump mu matora ari imbere aya makuru abademokarate basamiye hejuru ibiro bya perezida bimaze kuyashyira hanze agaragaza ko perezida Trump yagiranye ikiganiro na Volodymyr Zelensky uyobora Ukraine amusaba gukora iperereza ku mikoranire y'umuhungu wa Biden na kompanyi ya Ukraine icukura peteroli itangazo rihuriweho n'abayobozi bane ba komisiyo z'inteko bose b'abademokarate bakurikiranye iki kibazo mu buryo bwahuranyije bavuga ko nta gushidikanya perezida Trump yakoresheje ububasha afite mu nyungu ze bwite za politiki Joe Biden yiyamamaza kuri uyu wa gatatu yavuze ko ari akaga ku gihugu kubona perezida ashyira imbere politiki ye bwite akayirutisha indahiro yagize ajya ku butegetsi ati inteko ishinga amategeko ikwiye kumenya ukuri kose kuri ibi kandi Donald Trump akabibazwa cyakora Trump yabiteye utwatsi avuga ko nta kibi na kimwe yigeze akora kandi ko iperereza ry'abademokarate ahubwo rizamuhesha intsinzi mu matora y'umwaka utaha aganira n'abanyamakuru ku wa kabiri w'iki cyumweru ku cyicaro gikuru cya ONU Trump yaravuze ati ikiza nuko abazatora basobanukiwe ni nayo mpamvu bashaka amatora cyakora ni bibi ku gihugu iyi ni ingingo ikomeye impande zombi zibonamo amahirwe abo ku ruhande rwa Trump bavuga ko gukorwaho iperereza kwe bizaha imbaraga abamushyigikiye bakazamutora ku bwinshi naho abacurabwenge b'abademokarate bo bagasanga urugamba ruganisha ku kweguza perezida Trump ruzatera umwete abademokarate n'ubundi bari baramaze kugaragaza ko batazatora Trump muri bibiri na makumyabiri umusesenguzi akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Virginia Carl Kondik wasanga bizazamura amashyaka no kutavuga rumwe bigafata indi ntera mu gihugu ati ndabona aya matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri uruhande rushyigikiye Trump runganya amahirwe n'urumurwanya kuko hari byinshi badahuzaho kandi ibi bijyana no kuba ntawuzi neza uko ubukungu buzamera kuba hazabaho intambara cyangwa hakaboneka amahoro no kuba umukandida w'abademokarate ataramenyekana byose biratera urujijo abademokarate baracyafite akazi ko kwemeza rubanda ko bashyigikira ko perezida yavanwaho hari inyigo ebyiri ziherutse gukorwa ku byo abantu batekereza ku ngingo yo kuba perezida yavanwa cyangwa akaguma ku butegetsi zose zagaragaje ko amahirwe yo kumuvanaho ari hasi kuruta y'uko agumaho iheruka gukorwa na kaminuza yitwa unipiac yerekanye ko mu bantu ijana mirongo itatu na barindwi gusa aribo bashyigikiye ko avaho abandi mirongo itanu na barindwi bakarwanya uyu mugambi indi nyigo yerekanye ko mirongo itatu na batandatu ku ijana bakwemera ko perezida avanwa ku butegetsi mu gihe mirongo ine n'icyenda bo bifuza ko abugumaho kandi izi nyigo zombi zakozwe mbere y'uko Nancy Pelosi uyobora inteko ishinga amategeko asaba ko hatangizwa iperereza ku byaha perezida akekwaho byatuma akurwa ku butegetsi aburanye bikamuhama nubwo inteko ishinga amategeko yagera ku ntego yo kuvana perezida ku butegetsi ariko abasesenguzi bo basanga abasenateri baburizamo uwo mugambi n'ubundi perezida akagumaho Susan Page usesengura inkuru za politike mu kinyamakuru USA Today asanga inzira ya Trump muri politiki igenda iba imfundanwa nubwo yizeye ko ubukungu buzakomeza kuzamuka umwaka utaha imbaraga Trump yizeye ni iz'uko abamushyigikiye batamuvaho uko byaba kose ikibazo gikomeye afite ariko ni uko izo nkoramutima ze atari zo nyinshi mu bagize inteko ya amerika itora bagera nko kuri mirongo ine ku ijana uku niko uyu musesenguzi abibona kudahungabana k'ubukungu niyo turufu ikomeye Trump yizeye gukinisha muri aya matora ndetse hari n'ababona ko izamuhesha amahirwe koko abasesenguzi ariko bavuga ko kugerageza kuvuga uko byagenda perezida avanwaho cyangwa ko ubukungu buzaba bwifasha umwaka utaha kandi utarawugeramo atari ikintu cyiza perezida trump abaye umuperezida wa kane mu mateka ya amerika utangijweho iperereza nk'iri nyuma ya andrew johnson mu gihumbi magana inani mirongo itandatu n'umunani richard nixon mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kane na bill clinton mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani ba perezida johnson na clinton begujwe n'inteko ishinga amategeko ariko baba biri imbere ya sena baguma ku butegetsi batyo ni mu gihe Nixon we yahisemo kwigura amaze kubona ko haba inteko ishinga amategeko na sena bamuvuyeho biteguye kumweguza nta kabuza Trump ararwana no kutaba nka ba perezida Jimmy Carter na George Herbert Walker Bush abaperezida babiri rukumbi batabashije gutsindira manda ya kabiri kuva intambara ya kabiri y'isi irangiye
bakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yari ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwotwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na zibiri
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibihugu byinshi ku mugabane wa afurika birahanganye n'ikibazo cy'ubushomeri bugaragara mu bantu barimo abashoboye kwiga amashuri hamwe n'abatagize amahirwe yo kujya mu ishuri nyamara biraba bibi gusumba iyo umuntu yaminuje amashuri abuze akazi kandi yize icyo yifuza mu kanya gaheze mugenzi wacu Jeffrey mutagoma yaganiriye n'umuhinga Dr Lawrence Muganga umwarimu muri kaminuza ya Alberta aho ni mu gihugu cya Canada aherutse kwandika igitabo ku kibazo gitera ubushomeri mu bantu bize atangura avuga icyatumye yandika icyo gitabo ni ukubera yuko akenshi nakuriye muri iyi sisiteme y'ukuntu muri afurika bigisha cyangwa uburezi buhabwa buri munyeshuri ukomoka muri bihugu byo muri afurika usanga mu by'ukuri ntaho bigihuriye ubwo burezi ntaho bugihuriye n'isi uko iteye n'ibikenewe muri iyi si murambabarira no kubabwira ngo muri make nababwira ngo iyi sisitemu y'uburezi yapfuye kera ariko sinzi ababishinzwe impamvu batabibona uko nguko kugira ngo turebe ukuntu twakemura ibintu nk'ibyo ngibyo bishatse kuvuga iki kuvuga ko yapfuye kera ubwo
ndashaka kuguha nk'urugero iyo urebye uyu munsi ushobora kwibaza ushobora kwibaza urebe akazi imirimo ishyirwaho na leta ni urugero cyangwa n'abikorera ku giti cyabo iyo usanze nko mu bihugu by'ibiyaga bigari ni urugero usanga ntaho umubare wayo uyishyize hamwe yose buri mwaka imirimo umuntu avuga ngo yashyizweho na leta cyangwa n'abikorera ku giti cyabo ntaho ihuriye n'abanyeshuri barangiza kaminuza cyangwa n'izindi nzego z'amashuri zose zitandukanye Ah, usanga nta- nta nubwo ari kimwe cya kabiri so ukibaza se niba ibyo bintu bizwi ko ariko bimeze kubera iki ah, za kaminuza ah, n'i- n'ibindi bigo bitandukanye bikomeza kwigisha abanyeshuri ariko bazi neza ko ntaho bazajya nta n'icyo bagiye no kumarira igihugu ahubwo bagiye gushomera umwaka ku wundi n'uwundi utaha n'abandi barangize nabo baze babasange kuri rya soko ry'umurimo n'abandi b'uwundi mwaka babasanga aho ngaho ubona muri make ah, system ah, system tuvugaho cyangwa ubwo burezi bw'iki gihe ari ikintu gishaje gikwiriye ah, nta nubwo navuga ngo kuvugururwa ariko ahubwo gushaka ubundi buryo bushya twakwigishamo aba banyeshuri kugira ngo ba- bigirire akamaro bagirire n'akamaro igihugu cyabo Mm. nuko rero uba utekereje kwandika igitabo kivuga kuri ibyo bintu cyane so ubwo rero ndavuga okay ah, ese tuzahora tuvuga ngo ah, ibi bintu birapfuye ah, tuzahereza aho umuntu ashobo- agomba gushakisha uburyo ah, nubwo wakritika ikintu runaka ariko nanone ugomba no gutanga ibisubizo so ni nayo mpamvu ah, nanditse icyo gitabo ah, mvuga ngo nta muntu n'umwe ushobora kwigisha ifi kurira igiti ni ukuvuga ngo ah, icyo gitabo niko cyitwa you can't make fish climb trees Ah, ni ukuvuga ngo burya buri muntu jewe nawe ah, n'abatwumva bose aho baherereye hose twaremwe mu buryo butandukanye Ah, dufite ubu- dushobora kugira ubumenyi kavukire butandukanye tukagira n'imbaraga zitandukanye ariko se umuntu akibaza kubera iki dufite amashuri atwigisha kimwe nk'aho turi ba bana b'impanga bahuje buri kintu cyose ni ukuvuga ngo dufite umwari umwarimu umwe ah, uhagarara imbere yacu nk'abanyeshuri ah, tuvuge abanyeshuri ijana cyangwa no kurenza akatwigisha ibintu bimwe umwaka wa mbere tukabona n'undi mwarimu nawe akaza akatwigisha twese icyarimwe n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane tukarangiza amashuri ah, hanyuma Ah, ku isoko ry'umurimo bakaba batwite- batwitezeho gutanga ibintu bitandukanye kandi twarigishijwe ibintu bimwe ugasanga rero no hagombaga kugira im- umuntu ah, uvuga ibi bintu kandi akareba n'ukuntu ah, bihinduka reka nguhe nk'urugero ah, bwana geoffrey ah, n'abadukurikiye tuvuge twese iyo a- abantu ba dushobora kuba turwaye abantu ba- bakarwara indwara ah, kandi bakarwara indwara zitandukanye bakajya kwa muganga ariko ntaho nari nabona muganga aho atanga umuti abantu bafi- ba- ba- batandukanye bose akabaha umuti umwe abikoze uwo muganga yarara atakaje n'uburenganzira bumwemerera cyangwa iyo mpamyabushobozi imwemerera kuba umuganga cyangwa se ikindi ah, urundi rugero naguha ah, ah, m- m- ah, mu bihugu bitandukanye hari abantu b'abatekamutwe akaza akakubwira ngo nushyiraho amafaranga ukaya- ugashora amafaranga mu ki- mu kintu runaka ah, nza- hari uzunguka ibintu runaka Ah, akagenda aka- agakura amafaranga ku muntu umwe uwa kabiri uwa gatatu uwa kane ariko iyo uwo muntu ibyo bintu yabwiye abantu bita- bitabaye byo nyuma yaho bigatahuka yuko yabeshya abantu uwo muntu ah, ara- ah, ah, ah, arafa- afatwa n'ubutabera agashyirwa ahagaragara mbese baka- ba- bakanamuha n'igihano akwiriye ariko iyo urebye uyu munsi uburezi dufite ah, u- usanga ababyeyi bashishikaye kujyana abanyeshuri babo ah, muri kaminuza runaka ngo genda wiga ibi nurangiza iki- eh, ah, ibintu runaka ugiye gukora aha hantu uz- uzabona ibi n'ibi ariko barangiza ugasanga ntaho bagiye se umuntu akibaza ah, ubwo bwo si ubutekamutwe U- ubesha abanyeshuri ngo baza nibarangiza kwiga ibintu runaka ariko nibarangiza kubyi- kubyiga baragaruka basanga ababyeyi babo mu rugo bicarane mu rugo nanone bako- ba babyeyi bakomeze babareberera abandi abatabafite nabo baji- bahure bah- bahungabane bahure n'ibibazo bitandukanye usange ntacyo bimariye Bu- burya nsanga mubonye mu byo- mu cyongereza nicyo cya kintu bajya bavuga ngo irize sikamu so ni- n'ubu nabwo ni nk'ubutekamutwe ariko rero iki gitabo kizana rero ingamba zitandukanye Ah, muri make nibyo nakubwira ngo ah, ubundi uburezi ah, icyo ngerageza kuvuga muri iki gitabo ndavuga ngo kubera yuko twaremwe mu buryo butandukanye sisitemu sisitemu y'uburezi igomba kubakirwa ku buri munyeshuri uko ateye ubushobozi bwe ah, n'ibyo yifuza ah, kugeraho nk'umuntu burya i- i- a- aho wakuriye cyangwa baba twumva bose aho bakuriye ababyeyi babo barabarebaga bakavuga ngo uyu mwana ariko uko mubona uku nguku ashobora kuzakora iki ngiki kuko ahora ashishikariye ikintu runaka ku murongo wa telefoni turi kumwe na celestin celestin ikaze mu kiganiro muri sanga
ndi rwamagana Eh, ikibazo gihari ni uko eh, kuri iki gitabo yanditse yagerageza ku- kuvuga impamvu ubushomeri bwagabanuka uhereye hano mu rwanda turi Eh, njyewe ndetse ubu ndamubaza neza ibyiyumviro bireba bijyanye n'imyuga ndangiza amashuri atandatu mu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo ariko ubona gusa gushaka ku buryo bwo kugira ngo umuntu akore akore mu bushomeri bitoroshye cyane cyane hano mu rwanda biragoye tukavuga ngo umuntu yihangire yihangire umurimo ariko eh, guhanga umurimo n'imisoro nabyo bikaba bitoroshye naho n'ubwo bumenyi tuba dufite ibintu byose umuntu ntabimenyera agenda abimenya ari uko ari gukora ariko cya kintu akirimo niko njyewe njyewe Eh, a- a- agenda abona amahugurwa none bwa bumenyi ubwicaranye bwo ko iyo wicaye uko ntacyo ukora urumva icyo gihe nabwo urabwibagirwa
urakoze cyane celestin nubwo umurongo wawe wa telefone utameze neza Eh, mu kanya turakira nsengiyumva na teofile ariko reka eh, lawrence abanze agire icyo avuga ku kibazo cya celestin
Ah, urakoze cyane ah, celestin ubazi- ubajije ibibazo bibiri byiza Ah, icya mbere uravuze uti ah, narize ah, mfite ubu- ah, na- na- nize njya ndangiza eh, amashuri y'imyuga hanyuma n'andi atandatu ah, ntabashije kumva neza ariko uravuga ngo ndangije nubwo mfite ubwo bumenyi nabuze akazi muri make ah, i- ah, mu by'ukuri ibyo uvuga ni byo kandi icyo kibazo ntabwo ari mu rwanda gusa usanga atari n'ibiyaga bigari gusa ahubwo na afurika yose Ari- kandi nta n'ubwo bigiye kurangira ejo bundi kuko ah, iyo urebye ah, u- u- ah, umubare w'aba- w'abaturage urimo uriyongera ah, kuri uyu- ku mugabane wa afurika ni urugero ah, u- mu minsi izaza uzaba usumba ibindi bihu- bihu- bihugu cyangwa imigabane yose yindi ariko rero ngarutse ku kibazo cyawe ah, nibyo bigaruka ku kintu ukomojeho muri make Ah, usanga imisoro ah, mu bihugu ah, dukomokamo irahanitse cyane ku buryo n'uwifuza gu- gu- gushinga ku- amasosiyete aturuka hanze kugira ngo aze ata- ahange imirimo ah, usanga nta nta mu by'ukuri ntago yaza ngo ah, aza make ata- ntu- nta n'uko- ntago bimeze nk'uko yajya mu bushinwa cyangwa ahandi hantu imisoro ari mikeya kugira ngo bahange imirimo myinshi bashyireho amasosiyete atandukanye kugira ngo abantu nkawe n'abandi bose bameze nkawe ah, cyangwa n'abari burangize amashuri kugira ngo nabo babone akazi Ah, mu by'ukuri mm, ah, hari- ha- hakabaye habaho ubukungu ah, icyo twakwita physical ah, physical policies ah, cyangwa ibintu bijyanye politiki y'imisoro ariko ifite inyungu zo kuzamura imirimo mu gihugu kugira ngo abantu bashinge ah, imi- i- imiri- bashinga ah, inganda zitandukanye cyangwa ibintu amahoteli n'iki ibintu bitandukanye bishobora gutanga akazi ku bantu benshi ariko ibyo bitabaye ibyo mu by'ukuri bizaho- bizahora nk'uko nguko Ah, na- naguha nk'urugero usanga ibindi bihugu ah, byu- bishishika ba- batanga yego n'ibihugu byacu bitanga igihe runaka kugira ngo umuntu abe ah, azane imisoro mikeya ariko iyo myaka irangira vuba imisoro yakabaye iri hasi kugira ngo bishishikarize ibindi bihugu baze bakorera aho ngaho batange akazi usanga ku mugabane wa afurika ariho hari ah, isoko ry'umurimo rihendutse kurusha ahandi hantu hose ku isi ariko aba- abashoramari ntibashaka kuzana aya mafaranga yabo kubera iki imisoro iri hejuru rero ikindi kintu wakomojeho mbese ah, ibi bintu kubyiga ah, nta umuntu kwiguta udakora uda- utabikora nta bumenyi uzagira ni nacyo nanone muri iki gitabo ah, nanditse usanga mvuga ngo ishuri iryo ari ryo ryose rigomba kugenwa mu buryo umunyeshuri aho kugira ngo yirirwe yicaye mu ishuri ahubwo ibyo yiga abyige akora icyo twita real world learning cyangwa kwiga ariko wigira muri yasi uzabamo cyangwa mu buryo twese tuzi kwiga kugomba kuba gusa nk'aho umuntu ari muri sitaje akiga ibintu ariko abikora niho ugenda uzamura ubumenyi bwawe ukeneye kandi n'abazaguha akazi baba bakeneye ndumva ariko nasubiza bwana celestin
turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu kuri iyi saha mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwiza